e nella D1 His We di America. iradiyo ijwi ry'amerika isanganira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na frederic nkundikije mu burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shotweve ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ijwi ry'amerika ikaze makuru yacu yo kuri saha ibiganiro byacu tubitangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu aloise bigirimana
mwaramutse frederic mwaramutse abaduteze amatwi muri aka kanya turayahera kuyavugwa ku mugabane wa afurika wahoze ari perezida wa guinea alpha conde yaravuye mu gihugu ejo ku munsi wa mbere urubuga rwa interinete rushikirizwa ko amakuru yo muri guinea rwavuze ko uwo yahoze ari perezida yafashe indege imujyana muri emira z'abarabu zunze ubumwe nayo itorokanzo ry'amakuru ry'abafaransa afp ntiryashoboye kumenya aho yagiye ku makuru yaryo ryatohoje kandi nta tangazo ryasohowe na leta kuri uko kuva kwiwe mu gihugu ariko umutegetsi wo hejuru mu bushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu muri ico gihugu atashimye ko amazina yiwe agaragara yavuze ko alpha conde by'ukuri yavuye muri guinea muri sudani abajejwe umutekano ejo ku munsi wa mbere barisha abantu indwi bari mu myiyerekano yamiriza kudeta yakozwe n'abasirikare ibi byavuzwe n'abaganga batabara ahakomerekeye abantu ubwicanyi bubaye imbere y'urugendo rw'umudiplomate wa amerika muri sudani aho amerika iriko irarondera inzira yo guhagarika urwo ruhagarara rumaze amezi atari make muri ico gihugu intumwa ya leta z'ubumwe za amerika mu ihembe rya afurika david satterfield hamwe n'umwunganirizi w'umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu wa amerika mori fi bitezwe muri sudani mu minsi iri imbere abantu bishwe ejo ku munsi wa mbere baciye bashikana kuri mirongo irindwi n'umwe bamaze kwicwa kuva igisirikare cifatiye ubutegetsi mu kwezi kw'icumi itariki ya mirongo ibiri na gatanu tukiri muri afurika leta ya zamfara mu buraruko bwa nigeria yarasubiye kugurura amashuri ejo ku munsi wa mbere inyuma y'amezi ane yari amaze yugawe kubera abagizi ba nabi banyuruza abanyeshuri amashuri muri leta ya zamfara yugawe mu kwezi kw'icyenda umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe inyuma y'aho hanyururijwe abanyeshuri mirongo umunani ku ishuri ryisumbuye ry'ikaya ni mu buraruko bushyira uburengero bw'igihugu hanze y'umugabane wa afurika abantu bashika kuri mirongo ibiri na batandatu barishwe na nyamugigima yateye mu burengero bwa afghanistan ejo ku munsi wa mbere ikigo ca amerika kijejwe kugendereza imitigito y'isi cavuze ko iyo nyamugigima yari ku rugero rwa manyitide zitanu n'ibice bitatu inyamugigima ikurikiye iyindi yabaye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu yahitanye abantu amajana abiri na mirongo umunani muri ico gihugu ca afghanistan nayo mu makuru y'inkino za kane mu mupira w'amaguru ziriko zirabera muri kamerune kamerune ntiyavyifashemwo neza ejo ku munsi wa mbere mu rukino rwayihuje na cap ver mu kunganya igitsindo kimwe ku kindi ariko naho biri uko iracagumanya ikibanza ca mbere mu mugwi irimwo a mu rundi rukino rwo muri uyo mugwi rwabaye ejo ku munsi wa mbere nyene burkina faso yanganije na ethiopia kimwe ku kindi kuri uyu wa kabiri naho mu mugwi B ugizwe na Senegal, Guinea, Malawi na Zimbabwe. Igihugu ca Zimbabwe gikina na Guinea, nayo Malawi ihure na Senegal. Izindi nkino ziteganijwe kuri uyu wa kabiri nizo mu mugwi C aho Ghana ihangana n'amazinga ya Comore, nayo Gabon ihure na Maroc. Gushikaho ihiganwa rigeze ubu Maroc yo mu mugwi C na Senegal yo mu mugwi D ndetse na Cameroon yo mu mugwi A nivyo bihugu biza ku isonga ry'iyo migwi kandi bimaze kuronka amatike yo kwinjira mu gice c'umunani gishira ica nyuma c'iri higanwa iki gice ca mbere c'iri higanwa kirangira ku musi wa kane itariki mirongo ibiri aho hazomenyekana neza na neza amaekipe cumi n'abiri azobandanya
aloyize bw'imana urakoze kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi uheje kudushikiriza tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi na mu kinyarwanda mushobora no kudukurikira kuri youtube instagram na facebook kuri voa radiyo yacu bamwe mu banyarwanda batuye mu mahanga bamaze gushyiraho ikigega kigamije gufasha abaharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu bafungiwe mu rwanda tureba abantu bavugira abandi mu rwanda cyangwa se abantu baba bajijijwe ko bashatse gukora bakoze igikorwa gisa nk'aho cyafasha abandi baturage kugira ngo bazahindure ibintu mu rwanda uyu ni mireille abewe umwe mu bayobozi b'ikigega frdp atuye mu gihugu cya canada aya makuru n'ayandi twateguriye ntihagire aho muja mu kanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyatabuye mu rwanda aho sentare yungurizwamo imanza yasibije urubanza ruregwamo paul rusesabagina n'abagenzi biwe ubu bushikizamanza bumusabira gufungwa ubuzima bwiwe bwose aho guhanishwa igifungo cy'imyaka mirongo ibiri n'itanu yakatiwe uregwa wewe ntitabye sentare ni inkuru ya mugenzi wacu wasomye akabuyi w'ijwi ry'amerika ari i kigali mu rwanda mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere abaregwa bose bari bitabiriye iburanisha usibye paul rusesabagina iburanisha ryatangiye umucamanza ahamagara buri umwe wese mu baregwa makumyabiri akitaba ageze kuri rusesabagina haba guceceka ari we cyangwa umwunganira mu mategeko nta n'umwe wari mu cyumba cy'iburanisha uruhande rw'ubushinjacyaha rwabwira urukiko ko rusesabagina yahamagajwe ariko akanga kwitaba bwakomeje buvuga ko ibi biri muri raporo yatanzwe na gereza ya kigali afungiyemo bifashishije ingingo z'amategeko banzura ko bafite uburenganzira bwo kuburana n'ubwo rusesabagina yanze kwitaba urukiko umucamanza yasabye abandi baburanyi baraho kugira icyo bavuga kuri iki cyifuzo cy'ubushinjacyaha bamwe bagaragaza ko nta mategeko yishwe kuko rusesabagina yatumijwe mu buryo bwemewe n'amategeko ko mu gihe atakwitaba urukiko bitabuza urubanza gukomeza abandi barimo abanyamategeko murekatete ariete na ngamije gido bagaragaje ko rusesabagina yatumijwe mu buryo bunyuranye n'amategeko muri iyi raporo ikozwe na perezida wa nyarugenge bigaragara ko gereza ariyo yamenyesheje abaregwa niba iyo karite rero bayifite aricyo urukiko ruza gusuzuma wenda mu rwego rw'amategeko kugira ngo birebwe ko yaba yaramenyesheje mu buryo no mu nzira bikurikije amategeko ese wamenyesheje gereza koko ifite ububasha kuko tuzi ko abanditsi cyangwa se abahesha b'inkiko b'umwuga aribo bamenyesha mu gihe hagaragaye ko ari gereza yaba yaramenyesheje twumva byaba bitakurikije amategeko mu gihe abanyamategeko bagaragaza impungenge bafite ku itumizwa rya rusesabagina ubushinjacyaha bwo bwagaragaje ko guhamagara rusesabagina byakozwe mu buryo bwemewe n'amategeko buvuga ko ihamagara ryakozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga ko icyo gereza yakoze ari ugusohora urupapuro mu mashini gereza ikamusaba kurusinya ubushinjacyaha kandi bwanumvikanishije ko iri hamagara ryanamenyeshejwe abunganira paul rusesabagina aribo gatera gashabana na metere rudakemwa felix ubushinjacyaha bunavuga ko rusesabagina yanze kwipimisha covid cumi n'icyenda bigaragaza ko yari agambiriye kwanga kwitabira iburanisha bigamije gutinza urubanza abaregwa bamwe bajuririye ibihano bakatiwe basaba ko byagabanywa abaregera indishyi nabo bajurira bavuga ko bahawe indishyi nke ukurikije ababo cyangwa ibyabo babuze mu bitero bya eferene naho ubushinjacyaha bujurira ko abo bwareze bahawe ibihano bito icyemezo cy'urukiko kizatangazwa kuri uyu wa kabiri isaa kumi z'umugoroba rusesabagina ufatwa nk'ukuriye abaregwa iterabwoba muri uru rubanza umwaka ushize yakatiwe n'urukiko rukuru rushinzwe kuburanisha ibyaha byambukiranya imipaka igifungo cy'imyaka makumyabiri n'itanu umuryango wa rusesabagina wari uherutse kumvikana mu bitangazamakuru uvuga ko atazitabira iburanisha mu bujurire kubera ko atizeye ubutabera asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze yasumita bamwe mu banyarwanda baba hanze bamaze gushyiraho ikigega gifise intumbero yo gufasha abaharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu mu rwanda fond pour les rwandais défenseurs des droits de la personne frdp hanashyizweho kandi umurwi w'abantu batanu batuye mu migabane itandukanye yo ku isi bacunga umutungo wegeranijwe umwe mu bacunga icyo kigega ni Mireille abewe aba mu gisagara cya edmonton muri canada yaganiriye na mugenzi wacu venuste shimimana atangura amubwira ko icyo kigega cyashinzwe iyo kipe icunga ikigega ni abanyarwanda bishyize hamwe ko twari tumaze kubona yuko iyo umwe mu bantu barwanira uburenganzira bwa kiremwamuntu mu rwanda afashwe usanga twakoze ibintu nka gufandimye rimwe na rimwe abantu bakaba badashoboye kwisakamo amafaranga bakomeza kudusaba yuko twazashaka ukuntu dushyiraho ikigega gihoraho ku buryo buri kwezi umuntu yajya atanga udufaranga ashoboye atari kuvuga ngo tuzajya tuyatanga ari uko hari icyabaye nuko rero abantu badusabye twishyira hamwe nyuma yo kwishyira hamwe dutoranyamo ikipe y'abantu bazayobora iyo murebye iyo kipe musanga irimo abantu babi burayi uri muri Australia n'uri muri canada twashatse gukora ku nkengero enye z'isi kugira ngo byibura niyo utagira uko wizera bose ariko ugira umwe wumva uyakwizeramo none se ayo mafaranga akusanywa ahabwa ndi hakurikizwa iki kugira ngo ayahabwe amafaranga akusanywa tureba abantu bavugira abandi mu rwanda cyangwa se abantu baba bajijijwe ko bashatse gukora bakoze igikorwa gisa nk'aho cyafasha abandi baturage kugira ngo bazahindure ibintu mu rwanda tuba tubona ibiba duhora tureba igihe ibyo cyanditse tureba ibinyamakuru byose ntabwo tureba ibyo mu rwanda gusa ahubwo tukareba uwo muntu yazize iki ese byari gutuma hagira impinduka yaba mu rwanda kuko twebwe ntabwo tuba dushaka abantu barwanya igihugu cyangwa se abantu barwana ahubwo tuba tureba ya mpinduka iva mu baturage none se abatanga ayo mafaranga abatanga iyo mfashanyo bamenya bate ko imfashanyo yabo itazakoreshwa mu bikorwa bitateganijwe ntabwo turagira abantu benshi cyane batanga amafaranga ariko abenshi bayatanga n'ubundi wasangaga duhurira mu magurupe gurupe yo gufasha kanaka gurupe yo gufasha kanaka abantu wasangaga n'ubundi bagizwe nk'ihohoterwa niko nabyita mu rwanda ubu rero ayo magurupe ikintu cya mbere cyiza cyabayeho ni uko yagiye avaho abenshi muri twe uko twagiye twikusanya n'uko twayisangagamo tugasanga turatanga hirya no hino kandi ntihagire umumaro bimara tumaze kwikusanya hari abandi banyarwanda bakubwira bati ngewe ndashaka gutanga ariko sinzatanga kuri gofandimi kuko n'iyo byaza biri anonymous hari ukuntu umuntu abimenya ati ariko nakwizera abantu batatu cyangwa bane bazamenya ko natanze ariko batazantanga urumva ko ibyo nabyo biba biteye agahinda ko umuntu yashaka gufasha ariko ntashake kugaragara nibwo twahise tuvuga tuti konte bankeri paypal usanga koko yabonywe n'abantu bakuriye ikigega ntabwo ari buri muntu wese ushobora kubona abantu batanze madamu mireyabewe gushyigikira abashyira mu majwi imiyoborere y'igihugu ntabwo bishobora gufatwa nk'igikorwa kirwanya ubutegetsi ibyo mwabihungamutse ibyo ngibyo tu ukuntu nabivuga ni uko nta na rimwe ndabona guverinoma n'imwe itagira abantu bayitunga agatoki rimwe na rimwe guverinoma za afurika zibona yuko ibyo ari ukurwanya nyamara yaba bakwemereraga twebwe abantu bake cyangwa se benshi batunga agatoki tukazajya tugatunga kubera yuko iyo umuntu arimo arakina politike aba akeneye abakitiviste nta na rimwe abapolitisiye bazabaho badafite abakitiviste nta shyaka dufasha nta mupolitisiye dufasha ahubwo dufasha abaturage bashatse bo ubwabo kugira ngo bazamure amajwi nk'uko natwe turi hanze tuyazamura ariko tukagira imana ntihagire ingaruka bitugiraho nkaba numva ibyo atari ukurwanya igihugu ahubwo ari ukucyubaka kuko dukeneye twebwe nk'abaturage kubakana igihugu n'abapolitisiye bacu hari inama y'ubugenzuzi mufite y'uwo mutungo uzatanga uturutse ku mfashanyo ku buryo nta faranga na rimwe ryakoreshwa mu gikorwa icyo ari cyo cyose icyaba kigamije guhungabanya umutekano w'igihugu ntabwo bizashoboka yuko ayo mafaranga yajya ku bantu bashaka kugira umutekano umutekano w'igihugu uratureba twese nk'abanyarwanda ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma umunyarwanda agirirwa nabi nta n'umwe muri twe wakifuza madamu mireye abe wenda gushimye cyane kubw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika nanjye ndabashimiye cyane veniste urakoze veniste aya makuru tubandanirize ku bibandanya kuvugwa ku gitabo giheruka kwandikwa n'umurundi kivuga ko abenshi mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu rwanda basa n'abibagiye ururimi kavukire kubera ikinyarwanda gifite inkomezi zo kumira ikirundi umwanditsi akaba n'umuririmbyi ndetse akaba ari n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu mu Burundi Pierre Nkurikiye abona ko icyo gitabo coba canditswe ku mvo za politika umwanditsi wacu wewe ahavyamirira kure mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yavuganye nabo umutwe w'ico gitabo giteye impari ni inkomezi ikinyarwanda gifise mu kumira ikirundi kuri mikoro y'ijwi ry'amerika umwanditsi akaba n'umuririmbyi w'imico kama y'ikirundi Pierre Nkurikiye aranegura iyo mvugo akemeza ko atarurimi rwomira urundi ni ibisanzwe ko bashobora kuvuga ijambo rimwe cyangwa amajambo abiri yo mu rwanda kuko indimi ziratirana ku isi nzima nta rurimi rwikwiza zirashobora gutirana mugabo kuvuga ko ururimi rwomira urundi iryo ni ryo kosa rya mbere mbona yavuze kuko we nyine ubwa mbere niwe wabinyuza kuko abaye mu rwanda iminsi ariko igihe mu muganiriza impamvu zose ko avuga ikirundi cyonyine cyonyine gusa byerekana yuko rero ati ikinyarwanda kitigeze kimira ikirundi ciwe ikindi cya kabiri ni mwebwe nyine mwebwe namwe ndazi ko mumaze iminsi mu rwanda urumva ko mvuga ikirundi cyonyine gusa icya gatatu ari nacyo gihambaye ejo bundi umwaka wese twarakiriye impunzi nyinshi ngaha mu burundi bose abari bavuye muri iyo kambi y'imahama cyane cyane mwarumvise ko bavuga ikirundi gusa nta n'umwe yavuga ikinyarwanda uwanditse icyo gitabo cyasohotse muri kaminuza nkuru y'u rwanda asanzwe yigamwo mu gice cya kabiri cya kaminuza patience david mbonabuca wewe aramuhinyuza aratanga n'uburorero bw'abatakivuga neza ururimi kavukire mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu rwanda ikirundi kirazima burundu agatangura ku usanga ariko aravuga ikinyarwanda abanyeshuri murundi acika kwa kundi baba basohotse hanze bavugana n'abanyarwanda kuko abarundi baba ari bake basanga kuyisanzemo rero mu bucuruzi naho kandi umurundi abaye mu rwanda bisaba ko aza gusoma birasaba ko agenda avuga rwa rurimi bumvikanaho ni ukubwira baronke serivisi ushobora kuba ufise amashuri wize wahashika ukabona hariho umwanya washobora gukoramo bakakubwira ati uzi ikinyarwanda cya kirundi kica kiragenda burundu nticyagaruka imwe mu migwi ndangakaranga yavutse kugira ngo ikangurire abarundi kutibagira ururimi rw'abasekuruza irashima ibiri muri ico gitabo arsene bitabuzi atwara umugwi ndangakaranga amararo kuri mikoro y'ijwi ry'amerika arafise akago havunira bene wabo ntibakoresha urwo rurimi mugabo bidatuma duca duca canke duta kakaranga kacu mbega umwana ko no mu kirundi yiga iwacu hari hakabwa kitwa mugina akiga petera akiri muto izo ndirimbo zibira akazimenya zose bibuze iki ngo umwana aje ku ishuri yige rwanda nziza hama niyashika muhira yige burundi bwacu niho hazogaruka rero wa muco n'akaranga kacu no kunda igihugu kuziko nihagaruke bakiri imigana abana ico bikoze Pierre Nkurikiye asanzwe ari umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intore gati mu gihugu n'umutekano mu Burundi yibaza ko ico gitabo coba gifise imvo za politike arashobora kuba yarahendahenzwe cyangwa yaraherewe n'abifuza ko u rwanda n'ururimi rwabo rwitwa ko arirwo ruhambaye ruri hejuru cyangwa nawe nyine akabikora ku mbonyere za politike arashobora kuvuga ati ngiye ko naho wumve nk'akarorero reka mbik'iyo gihugu ndacerekane ko kiri hasi ndagisubize hasi nerekane ko n'ikirundi cy'iwabo ataco kimaze muri icyo gihe rero urumva ko yahemukiye igihugu araheza akazobikurikiranwako hariho inyishu za politike nziza rero zigakoreshwa urazi nawe iyo wahemukiye igihugu ko ibyo bidashobora kuyijyana ibi umwanditsi patience david mbonabuca avyamirira kure jewe igitabo nanditse ntabwo nacanditse ku mvo za politike nta nubwo kandi nkina politike jewe ndi umu academicien ndi umunyeshuri nkora mu by'uburezi nkora mu bijyanye n'iby'indero igitabo n'ikijyanye n'iby'indero ntabwo ari ibya politike muri ico gitabo casohotse mu mpera z'umwaka uheze mbonabuca yongeye ko ko hari n'abahungutse bakazira ururimi rw'igihugu bari barahungiyemwo urwo rurimi rero nago bararutahana yuko hari abantu bigeze kuzira ko bariko baravuga ikinyarwanda ivyavyo vyose ntihagire umuntu yozira ururimi kuko hariho influence yabaye ico bikoze umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intoragati mu gihugu bujeje kwakira impunzi sikwabibona oya ivyo sivyo ico ni kinyoma cambaye ubusa twebwe nta muntu n'umwe ari atubwira yuko bagiriwe nabi cyangwa bararabwe nabi bivanye n'uko bavuga ijambo rimwe cyangwa abiri y'ikinyarwanda baba ari babandi baba ariko bagomba gutera ubwoba abasigayeyo kugira ngo ntibahunguke naho hari byinshi badahuriza ko abo banditsi babiri bose baremeza ko ururimi kavukire ari rwo karangamuntu bagahamagarira abarundi bose baba hanze baba bahunze n'abatahunze kutibagira ururimi kavukire barazwe n'abasekuruza pye clave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika urakoze clave dukubite mu kampi impunzi muri tanzania mu kiringo c'umwaka umwe urenga abigeme barenga gato ijana na mirongo itanu mu nkambi ya nduta baramaze guheba amashuri bitewe no gutwara inda batifuza ico kibazo gituma babaho nabi mu buzima bubi no kudashikira kazoza kabo keza ni inkuru ya james jovena umumenyesha w'abakuru w'ijwi ry'amerika muri tanzania ibyo bitigiri bitangwa n'ishyirahamwe save the children gisata kigeje indero mu nkambi ya nduta rivuga ko benshi ari abo mu mashuri shingiro babyara bakiri bato bagaca bacika ababyeyi bari bakiri intabye muri bo save the children ivuga ko hari abafatwa ku nguvu abandi bagahendesha amafaranga n'abigisha abantu basanzwe hamwe n'abanyeshuri bagenzi babo ikibabaje ni uko abakora ico caha badahanwa bikomeye kugira abandi bafise ingeso nk'izo bigireho ku bw'icyo kibazo ijwi ry'amerika ryatembereye mu nkambi ya nduta hama rivugana na bamwe mu bahevye amashure ku bw'ikibazo co gutwara inda batipfuza bavuga ko babayeho mu buzima bubi cyane ku mpamvu zo kubura imfashanyo zikwiye ndiga ndiga nyene cambona umenga ndafise inda ca ndaheba kw'ishure kubera nyene n'abanyeshure twigana umenga baguma baranyinuba ngo ndakuze ngo nabo ngo ni abana cambuga ati rero nanje reka yenda bihebe ko bigenze nk'uko ati reka mpebe ku ishure ndahemheba ku ishure ndagenda ku bitaro barampima avuga ati wewe urafise inda ca ndaguma ngaho nyene ndaturiya nguma ngaho hama ndavyara umwana maze kuvyara umwana gusa narose imfashanyo ikwiye maze gutaronka imfashanyo nyene ikwiye ndagumaho ndabura nyene n'inkizindikiro y'umwana ndabura vyinshi n'amasabune aragoye hariho bagenzanje bamaze gutwara inda ku bw'ubukene ugaca bituma utwara yandi utifuza hariho n'abandi bariko baragenda ku bagabo mu bintu nyene batagomba ugaca usanga rero bariko barahura n'ingorane nyinshi cyane iyo bamaze kwibaruka kenshi nta mfashanyo baronswa kandi ntibaba bagisubiye ku ishure hanini usanga bareze abana babo gusa abandi bavugiye kuri mikoro y'ijwi ry'amerika bemeza ko n'abigisha bo ku bwabo baburabuza abigeme bigatuma batwara inda batipfuza mu wa gatandatu niho ndahora ndiga hanyuma bivanye n'umwigisha yahora atwigisha ukuntu yandondera ndaramwankira gusa yaragomba ko dukundana nkamwankira kuko benshi baravuga ko arwaye umugera ndamwankiye hanyuma tukoze ibibazo kubera ndamwankiye yaca ankata amanota uramara kuntera inda amaze kuntera inda nca ndahera ishure mu nyuma avamo ariyandikisha arahunguka yahungutse kubera abapfane barimo bamurondera yantera y'inda nkiri ku ishure ubu nyene by'ico ndipfuza ko ndabyaye ndifuza gusubira ku ishuri mbandanye kwiga amashuri nyenda ariko bamwe mu babyeyi bahaye ikiganiro ijwi ry'amerika bemeza ko ico kibazo kihari kandi giteye agahinda imiryango bavuga ko ico kibazo gituma imfuvyi zitera ziyongera buri uko bukeye basaba leta ya tanzaniya hamwe n'amashyirahamwe yabijejwe gufasha cyane abigeme kugira bashobore kugera ku kazoza kabo keza nk'impunzi n'ukuri ico dusaba cane cane yuweni na leta ya tanzaniya ni uko twabasaba yuko hoba inyigisho habe inyigisho nziza kanatsinda twasaba n'amashengero mashengero bagatanga inyigisho ni ibintu by'akamaramaza twavuga mu makambi mu kwezi kwa cumi umwaka uheze leta ya tanzaniya yatangaje ko izovanaho intambamyi zose zo kujya mu mashuri leta yafashe ingingo ko abanyeshuri bose baheba amashuri kubera imvuzo zitandukanye harimo guterwa inda batiteze bazoronka amahirwe yo gusubira mu mashuri kuva mu nkambi ya nduta iri mu gihugu cya tanzania james jovini ku bw'ijwi ry'amerika ejo ku munsi wa mbere itariki cumi n'indwi y'ukwa mbere leta ya amerika yarahimbaje umunsi wo kwibuka martin luther king jr umupasiteri w'umwirabure yabaye ikirangiranwa ku isi afatirwa ko nk'akarorero mu guhanira uburenganzira bwa kiremwa muntu umumenyesha bakuru w'ijwi ry'amerika laurel bowman ya duteguriye inkuru ku buryo ibibazo byerekeye ubutungane mu banyagihugu bibandanya kugira uruhara rukomeye muri politiki ya amerika inkuru yiwe tuyishyikirizwa na temisitoke mutijima umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika mu rwanda muri rimwe mu magambo yavuze intwari martin luther king yagize ati ndashaka kandi kubwira abaturage ba amerika n'ibihugu by'isi yose ko turi mu rugendo kandi nta nkubi y'irondabwoko ishobora kuduhagarika izamuka rya martin luther king jr nk'umuyobozi mu guhirimbanira uburenganzira bwa muntu ryatangiye mu gihumbi magana cyenda mirongo itanu na gatanu ubwo yayoboraga igikorwa cyo guhagarika ivangura muri bisi rusange zitwara abagenzi mu majyepfo ya leta ya alabama yakomeje kuyobora imyigaragambyo ikozwe mu mahoro hirya no hino mu gihugu hagamijwe guharanira ko hatanga uburenganzira bungana hagati y'abazungu n'abirabura mu gihumbi magana cyenda mirongo itandatu na kane martin luther king yatsindiye agashimwe mpuzamahanga k'uwaharaniye amahoro kitiriwe nobeli ndetse muri uwo mwaka ni nabwo wari perezida wa amerika lyndon johnson yashyize umukono ku itegeko rica ivangura iryo ari ryo ryose muri amerika hanyuma mu mwaka wakurikiyeho asinya n'irikuraho ivangura rishingiye ku moko mu bijyanye no gutora mu magambo ya martin luther king atazibagirana harimo kandi n'aho yagize ati mfite indoto ko umunsi umwe abana banjye bane bazaba mu gihugu aho badacirwaho iteka hagendewe ku ibara ry'uruhu rwabo ahubwo hagendewe ku myitwarire n'imigirire yabo muri iki cyumweru minisiteri y'ubutabera y'amerika yunamiye bwana king mu muhango wabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga muri uwo muhango madame christian clark intumwa nkuru ya leta zunze ubumwe za amerika yungirije ishinzwe uburenganzira bwa muntu muri minisiteri y'ubutabera yagize ati dr king yagize uruhare mu mibereho yacu yose ndetse umurage we w'icyizere ni ukwitangira ubutabera n'uburinganire ashimitse bye bikomezana n'ubu kugaragara mu kazi kacu ka buri munsi mu ishami rishinzwe uburenganzira bwa muntu benshi mu mpirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu bavuga ko urugamba rwa king mu guharanira ko haba uburenganzira bungana mu gutora rukomeje kuba ingirakamaro cyane muri iki gihe madame sherlin ayifil umuyobozi w'ikigega gishinzwe gutanga ubufasha mu by'amategeko n'uburezi gishamikiye ku muryango uharanira uburenganzira bw'abirabura muri amerika agira ati ibyo dr king avuga ni ibi muduhe uburenganzira bwo gutora kugira ngo tubashe kwitorera abacamanza bazakoresha ukuri muduhe uburenganzira bwo gutora kugira ngo tubashe kwitorera abaduhagarariye bazatugereza ijwi ryacu aho tutagera muduhe uburenganzira bwo gutora kugira ngo tubashe gutora abantu basobanukiwe neza uko gahunda yo guca imanza zitabera ikwiye kubiri mu cyumweru gishize perezida joe biden na visi perezida kamara harris bagiye kunamira martin luther king jr ku mva yiri muri leta ya georgia muri uwo muhango perezida biden yibukije iby'impaka zikomeje hirya no hino mu gihugu ku byerekeranye n'uburenganzira bwo gutora yagize ati si hano muri leta ya georgia gusa mu mwaka ushize wonyine leta cumi n'icyenda ntizagarukiye ku gutora imishinga y'amategeko abangamye ahubwo zemeje amategeko mirongo itatu n'ane yototera uburenganzira bwo gutora hari indi mishinga y'amategeko hafi magana ane abashinga amategeko bo ku ruhande rw'abarepubulikani bagerageje gutambutsa ikigamijwe ntikikiri ngo ninde wemererwa gutora ahubwo ni ugushyiraho inzitizi ku buryo bigorana gutora ninde ubarura amajwi no kumenya niba amajwi yanyu agifite agaciro abarepubulikani bahakana ibyo perezida biden abanenga bavuga ko bo bagamije ahubwo kubungabunga aho gushyira amananiza mu matora yo muri amerika bavuga kandi ko bahangayikishijwe n'ibyifuzo byo guhindura amategeko ya sena mu rwego rwo kwemeza itegeko rishya ryo gutora mu gihugu ridashyigikiwe n'abarepubulikani hagati aho ibibumbano n'ibishushanyo hirya no hino mu gihugu benshi bahuza n'amateka y'irondaruhu birimo kuvanwaho nk'icya general stonewall jackson muri leta ya virginia madame michelle colbert ati ibi ni ibimenyetso bibi ku muryango mugari w'abaturage kandi uyu munsi tuvanyeho rwa rwango ubu noneho komorwa byashoboka mu yandi magambo asa n'ayabaye ikimenya bose martin luther king hari aho yagize ati nabonye igihugu cy'isezerano nshobora kutakigeranamo namwe ariko ndifuza ko uyu mugoroba mumenya ko twese hamwe nk'abaturage tuzagera muri icyo gihugu cy'isezerano martin luther king yishwe mu gihumbi magana cyenda mirongo itandatu n'umunani ariko na n'ubu nyuma y'imyaka irenga mirongo itanu ni ukuvuga kimwe cya kabiri cy'ikinyejana amagambo ye rurangiranwa aracyatera benshi umuhate wo gukomeza guharanira uburenganzira bumwe kuri bose ikibazo gikomeza kuba icy'ingenzi mu biganiro bihuza abanyamerika inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigakwira ngaha turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twashikirije turashimiye kandi na jedone cyubahiro yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye yagiye emmanuel yari abihagarariye turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi mugire amahoro y'umugoroba mwiza mwese